turashimire ko mandanya kumviriza ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na jediane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri aka gatondo tukahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane tuyahere mu yavugwa mu karere ibihumbi amajana vy'abanyagihugu bahunze ibirunga mu gisagara ca Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwinjiranwa n'ikiza ca korera ishirahamwe ry'abafaransa ry'abaganga batagira imbibe MSF ryabishikirije ejo ku musi w'Imana inyuma y'aho ikirunga ca Nyiragongo gitereye mu ndwi zibiri ziheze ubwoba bw'ikindi kirunga ca kabiri bwatumye leta isaba abanyagihugu barenga ibihumbi amajana ane guhunga magali rudo arongoye msf igoma yavuze ko ikibazo kinini ari ubukene bw'amazi umushikirizamanza mukuru wa cpi asaba leta mfatakibanza ya sudani gutanga abakekwa kuba barakoze ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyaha vy'ihonyabwoko mu ntara mu ntara ya Darfur basanzwe barasohorewe imitahe niyo sentare Fatu Bensuda yashitse mu ntara ya Darfur mu burengero bwa Sudani ku munsi wa gatandatu kubonana n'abategetsi hamwe n'abanyagihugu bo muri iyo ntara bahuye n'ingaruka z'ubwo bwicanyi leta mfatakibanza ya Sudani yaherutse ivuga ko abakekwa gukora ivyaha vyo mu ntambara barimwo al bashir bazoburanishwa na sepeyi ariko ikibanza bazoburanishirizwamwo kiracaganirwako n'izo mpande zibiri tukiri muri afurika abapolisi babiri ba leta ya centre afurika hamwe n'abasirikare batatu b'uburusiya baraguye mu mutego wa bombe batezwe mw'ibarabara mu buraruko bushira uburengero igice casinzikajwe n'intambara umuvugizi wa leta anje maxime kazagwi yavuze ejo ku munsi w'imana ko ibyo vyabaye ku wa kane ishiramwe mpuzamakungu oni ryavuze ko n'abandi basirikare batanu ba leta bakomerekeye muri uyo mutego oni ivuga kandi ko iyo miduga yasambuwe n'iyo bombe igeze hagati y'ibisagara vya berberati na buwar ni ku birometero birenga amajana ane uva ku murwa mukuru bangi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze onu yavuze ko abantu cumi n'umwe bishwe n'ibisasu vyatezwe mu kuzimu mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muri centre afurika nyene benshi muri bo mu buraruko bushira uburengero ahabarizwa imwe mu mihari y'abaroberi
washington ijwi ry'amerika
muyavugwa mu makungu hamwe no muri leta z'ubumwe za amerika abantu babiri barahitanywe n'amasasu yamijaguwe mu kibanza gikinirwamwo urukino rwitwa biliyari mu gisagara ca miami ni muri leta ya florida mu bumanuko bushira ubuseruko bwa amerika igipolisi c'aho vyabereye cavuze ko mu masaha ya kare cane ejo ku munsi w'imana abantu batatu bitwaje inkoho basohotse umuduga barimwo batangura kurasa ahari hateramiye abantu batari bake bahejeje baca barahunga bakoresheje uwo muduga nyene abakomeretse nk'uko igipolisi kibandanya kivuga ngo ni imiburiburi mirongo ibiri abacamanza muri irani baremeje ko umwenegihugu w'ubufaransa afungiwe muri ico gihugu azoburanishwa ku caha kimwagira cyo gusuma urusaku umushingwamanza wiwe yabivuze ejo ku munsi w'imana inyuma y'iminsi mushiki w'uwo mufaransa atabaje perezida w'ubufaransa kugira agire icyo akoze benjamin briere w'imyaka mirongo itatu n'itandatu yafatiwe muri irani mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri igihe yariko aragurutsa akadege ka drone kandi afatana n'amasanamu mu gice kitemewe n'amategeko ubushikiranganji bw'ubufaransa bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko ivyaha vyo gusuma urusaku vyagirizwa benjamin brier bitumvikana
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijuru rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tunaho abarwanyi b'umurwi mayimayi rwanya ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nabo mu mugwi red tabara rwanya ubutegetsi bwo mu burundi bagirizwa ko banyuruje abapfasoni n'abana b'abanyamurenge barenga mirongo ibiri ni nyuma y'ibitero bivugwa ko bagaze kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye ibitero byateye ku muramza bashimuta abagore hari umugore witwa nyakibanza bamujananye n'abana batanu n'undi witwa munyura nawe n'abana babiri n'uwitwa nyaziraje n'abana babiri abo bose baragiye tufite akababaro k'abo bantu uyu ni sebineza john umuyobozi wa mituwarite y'abanyamurenge muri bijombo aha hadondagura amazina ya bamwe mu bapfasoni n'abana batabarizwa mu gihugu cy'u rwanda ekipe ya zamalek yo muri misiri yaraye yegukanye igikombe c'amarushanwa ya basketball africa league yaramaze indwi zibiri abera i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda ibi byose turabigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye turahera mu gisata c'umutekano w'ubuyobozi bwa mituwarite y'abanyamurenge muri groupement ya bijombo bwagiriza abarwanyi umurwi wa mayimayi urwanya ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nawo mu murwi red tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi ko banyuruje abarenga mirongo ibiri barimwo abagore n'abana ni mu bitero bivugwa ko iyo mirwi yagavye kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye mu mihana itandukanye y'abanyamurenge baba muri teritwari ya uvira turi mu ntara ya kivu y'epfo ibindi ku ino nkuru tubaza mugenzi wacu vedas ngabo amakuru ijwi rya amerika rikesha abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri grupuma ya bijombo iri mu birometero mirongo itandatu n'umujyi wa uvira batangaza yuko nyuma y'ibitero bagabweho n'inyeshamba z'abamayimayi y'irunga n'abagwanyi b'abaredi tabara bakica abaturage batanu ndetse bagakomeretsa abandi icumi hari abagore n'abana nabo bajanywe bunyago n'abo bagwanyi b'abamayimayi na redi tabara nk'uko byemezwa na sebineza john umuyobozi wa mituwarite y'abanyamurenge muri bijombo ibitero byateye ku muramza bashimuta abagore benshi cyane ku muramza hari umugore witwa nyakibanza bamujananye n'abana batanu uwo mugore akaba afite amahasha n'undi witwa munyura nawe n'abana babiri n'uwitwa nyaziraje n'abana babiri n'undi mukobwa witwa nema waho nyine ku muramza n'undi witwa nyandamira n'abana bane n'undi witwa shantale n'undi mudamu witwa ramu n'undi mukobwa witwa nyansuhurwa n'undi mudamu witwa nyakazungu abo bose baragiye tufite akababaro k'abo bantu kugeza ubu ngubu ntituzi aho bari aba bagwanyi ba mayimayi irunga hamwe na redi tabara bashinjwa gushimuta aba baturage basanze mu muhanda wo kumuramza mu rushimisha ku kiziba twagerageje kubavugisha kugira ngo tubabaze amakuru y'abo bantu bajyanye ntibyadukundira gusa umwe mu bagwanyi ba reri tabara twavuga ntitashatse ko dufata amajwi ye yavuze yuko abo bantu bafashwe na mayimayi babambura mayimayi bageze mu masango uyu mugwanyi akomeza kuvuga yuko imiryango y'abo bantu bashimuswe yakora ubuvugizi kuri monisco no muri seyiseri kugira ngo barebe uburyo baza gutora abantu babo gusa umwe muri abo bagore bashimuswe uri marimba ahari uwo mugwi w'abagwanyi ba redi tabara yiganijwe rya amerika uko byagenze muri aya magambo baduteye nyine mu gitondo nka saa kumi n'imwe turihisha turatabanyika none ubu turi ahantu bita mu marimba niho duhagarariye twazanye n'abasoda niho baduhagarariye abadufashe ni abamayimayi ariko turi kumwe n'abandi nyine hano uko batuzanye baradushikije nta kibazo ndi kumwe n'abandi nyine bo ku ijimbu n'imbuzi abo kwa masose nibo turi kumwe na muka samusoni wo mu kanono gasore felix umwe mu bashefu wo muri gurupuma bijombo avuga yuko iki kibazo cy'aba baturage bashimutiwe mu ntambara bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo n'umuryango utabara imbabare ukorera mu ntara ya Kivu y'Epfo iki kibazo twabigeje mu buyobozi bwa kongo tubabwira yuko abantu bagiye amateka abandi bapfuye Eh, ariko leta ya kongo nta kiradusubiza kuko nyine n'ubushaka bari bukeye csr tumaze kuyibwira yatangiye gukora amakontakite mu rwego rwabo bashakisha hariya amagurupe arume kugira ngo barebe yuko bagarura abantu aba baturage b'abanyamurenge bashinja igisirikare cya kongo fardc gikorera mu bijombo ko bategwa bakicwa bakanyagwa amatungo ndetse abagore n'abana bagashimutwa kirebera abantu baraterwa kandi bagaterwa hari leta bagaca mu maka ya leta bagatambuka bakagera mu mihana bakica abantu leta ihayirebera bagasura bakagaruka bagaca mu maka ya leta bakagenda ndetse n'iminyaga imwe bakayasigira abasirikare ba leta Ah, ikaya gisirikare baciyemo baciye ku ikiri kuri gongwa baca ku ikiri mu gatanga baca ku ikiri ku murambya baca ku ikiri kuri nyarwango ayo maka yose bayaciyemo yarimo abasirikare kandi benshi baragenda bica abantu bashimuta n'abandi abantu bagera kuri mirongo irindwi na barindwi bafite uyu munsi gusa mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere yarayashyize hanze kapiteni diodone kasereka yavuze yuko ejo habaye intambara hagati ya mayimayi y'irunga ifatikanyije na redi tabara igwana n'abagwanyi ba koroneri makanika hanyuma fardc yari mu muhana wo kumurambya iwuvamo ija gucungira umutekano abaturage barimo bahunga berekeza ku mugeti redi tabara yakunze guhakana kutivanga mu bitero by'abamayimayi bagaba ku baturage b'abanyamurenge batuye muri teritwari ya uvira fizi na mwenga gusa mu kwezi gushize hari umusaza witwa kazingo gracier yafatiye mu ntambara zabereye mu rurambo nyuma y'ibyumweru bibiri iza kumurekura vedase ngabu ku bwaradiye ijwi ry'amerika uvira wo mu ntara ya kivu y'epfo vedasite ngabura kenuye tuve muri repubulika demokarasi ya kongo twerekeza mu burundi aho ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch ritangaza ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza perezida evariste ndayishimiye aja ku butegetsi abamenyesha amakuru n'abagize amashyirahamwe yigenga muri ico gihugu baburaribujwe na leta n'inzego z'igihugu birengeje urugero leta yo ivuga ko icegeranyo ca human rights watch kirimo ivyo vyagirije vyose atakindi kigamije atari gucafuza isura y'ubu Burundi reka mugenzi wacu Eloge Uyikaneza abandanye n'ino nkuru hagati y'ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishirahamwe human rights watch rihanira agateka kazina muntu rivuga ko amashirahamwe yigenga n'itangazamakuru atagahengwe vyigeze bigira mu burundi uhereye inyuma uje imbere rivuga ko kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umunsi w'amatora ya perezida n'ay'abashinga amateka tandorerezi n'imwe mpuzamakungu yari ihari vyunyurwa n'uko abanyamakuru batashoboye kuja mu mabiro y'itora biturutse kw'itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ryari ryasubiwemwo rigabanya uburenganzira bw'itangazamakuru mu gihe c'amatora hanugarwa imbuga nkoranyambaga muri uko kwezi nyene ingingo nyinshi zasohowe na leta zikaba zari zigamije gushiraho komite zijejwe gutora abakozi bahabwa akazi n'amashirahamwe mpuzamakungu hisunzuwe ubungane bw'ibitigiri vy'ubwoko no kuyakandamiza niko human rights watch ivuga mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri havugwa urubanza rw'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cigenga bari bakiriye umunyororo w'imyaka ibiri n'igice bari bahagaritswe mu kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri uko kwezi hari hasohotse kandi itegeko ribuza abanyamakuru kuvuga ibijanye n'amatora bidahuye n'ubugombe bw'umurwiseni uyatunganya abanyamakuru mu mpera z'umwaka bagiye kurekurwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu uwo mwaka mu kwa gatandatu leta yahagaritse ibikorwa vy'ishirahamwe parseme rimwe mu yigenga inyuma y'isekeza yari ryatanguje ku bijanye n'ikiza ca malariya n'imirire mibi mu gihugu nayo mu kwezi kwakurikiye janmer kuki yahoze yakorera ishirahamwe akati rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yagumijwe ko munyororo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yagirizwa ivyaha birimwo imigumuko no guhungabanya umutekano w'igihugu hagati y'ukwa mbere no kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'icenda havugwa cane amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu yugaye mu burundi inyuma yo kunaniranwa na leta ku cifuzo co kwerekana ibitigiri vy'ubwoko bw'abakozi bayo iyugarwa ry'ibiro vya onu bijejwe agateka kazina muntu igumizwa mu bihano vy'ibinyamakuru mpuzamakungu bbc y'abongereza n'ijwi rya amerika muriko murumviriza hamwe n'icemezo c'umukuru wa sentare ntahinyuzwa co gufata amatungo y'impirimbanyi n'abanyamakuru bahunze igihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani havugwa iyugarwa ry'ibinyamakuru twavuze hejuru abakozi batatu ba parseme bakatiwe imyaka cumi yo gufungwa imbere yo kure- kurekurwa mu mpera z'umwaka itegeko ribwiza abanyamakuru ibyo batangaza hamwe n'ihagarikwa mu kiringo c'amezi atatu kuva mu kw'icumi ry'amashirahamwe mpuzamakungu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi human rights watch igaruka ku ihagarikwa rya rigiteka ishirahamwe rya mbere rihanira agateka kazina muntu ry'abarundi ryabayeho amategeko abiri yatowe aho ububasha leta kugira igitsure ku itunganywa ry'amafaranga y'amashirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu gihugu ihagarikwa ry'abakozi batatu ba parsem hamwe n'ihagarikwa rya nestor nibitanga yahoze atwara igisata ca prodeash rihanira agateka kazina muntu n'akabanyororo hagati na hagati hashira ubuseruko mu gihugu naryo nyene ryabujijwe mu gihugu uheruka kurekurwa kw'igongo ca perezida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu biri ruhande y'abanyamakuru b'ibinyamakuru mpuzamakungu harimwo wa romonde c'abafaransa jean philippe remy batawe muri yompi n'iperereza amaradiyo yuguruwe nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu agategekwa kubanza gusinya amasezerano masha yashirako amananiza inyuruzwa ry'umunyamakuru jean bigirimana n'ubu ataratorwa human rights watch igaruka kandi ku yugarwa ry'amashirahamwe cumi yari yagize ica ciza ku mabi yagirizwa leta ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nawo ufatwa nk'akaga ku mashirahamwe yigenga n'ibinyamakuru umuryango mpuzamahanga ugaruka kwiyugarwa n'iturirwa ry'ibinyamakuru vyigenga hamwe n'iyugarwa ry'amashirahamwe yigenga vyagirizwa kuba vyaragize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza n'ihirikwa ry'ubutegetsi yasinze ihagarikwa ry'amashirahamwe cumi n'ifatwa ry'amafaranga yayo ku makonte ihunga ry'abanyamakuru n'imirimbanyi bamwe nka estras nzikumana korea rfi y'abafaransa na afp co kimwe na pierre claver mbonimpa twara podash babanje kuborezwa igufa no kurusimba leta y'uburundi ntiyayengeshanije kwiyamiriza bene zino raporo nk'uko tabu renova iserukira geneve yabigarutse ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gihe hari ibikorwa by'akanama ka onu kajejwe atakazina muntu n'umugwi utohoza ku burundi
ati uburundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari ugucafuza igihugu cacu kandi leta yo iri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kurwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazina muntu naho turi ku kivi amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari
naho umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yishimiye mu minsi ishize ko amwe mu mashirahamwe yatanguye kwikubita agashi akabivuga yisunze icegeranyo ca rsf rihani agateka k'abanyamakuru ryakuye uburundi mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu kikabushira kuja ijana na mirongo ine n'indwi uyu mwaka mu bihugu ijana na mirongo umunani rikoramwo amatohoza abahora batabona ko mu burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari barahabahaye barabona ko ko babivuga atariko vyari bimeze ivyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hano iwacu atari agaseso aja mu mabanga perezida ndayishimiye yavuze ko atawumwigisha ko bubahiriza agateka kazina muntu yihanikiriza amashirahamwe mpuzamakungu mu minsi yeze naho atanguza isekeza ry'abanyororo yagiriye ikigongwe yagabishije abinyegeza inyuma y'amashirahamwe yigenga n'itangazamakuru mu gukora amakosha avuga ko igihe co kudahana carenganye eloge burikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu ndwi twari dusozereye igihugu c'u rwanda carongoreje igihe ntarengwa co gukoresha impapuro z'inzira za pasiporo zari zimaze igihe zikoreshwa muri ico gihugu izihasanzwe ubundi zategerezwa guhera ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kuza kwa gatandatu zigaheza zigasubirizwa na shasha zikoreshwa mu muryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko leta y'ico gihugu isigura ko ikiringo co kuzisubiriza conge yagereje umwaka wose mu ntumbero yo korohereza abagizwe ko ingaruka n'ikiza ca covid ya cumi n'icenda mugenzi wacu asumita kaboyi i kigali mu rwanda atubwire ku muriri w'ino nkuru urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi gutaha kwa gatandatu uyu mwaka zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nk'uko bitangazwa na liyetona koloneli gatarayiha regisi ukuriye uru rwego avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu banyarwanda baba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha kuzihindura bitewe n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda abanyarwanda benshi bari mu mahanga barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira bigira hanze nyine mu bindi bihugu by'amahanga bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za masaje zibegereye z'u rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikumwe byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza pasiporo rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe ni ukuvuga amezi cumi n'abiri igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa abanyarwanda bose bashaka pasiporo nshya bakwiye kuba bazibonyemo zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi gutaha kwa kamena bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gihe cyongereho zikaba zizata agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki makumyabiri n'umunani kamena ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u rwanda ibihumbi ijana mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga ibihumbi mirongo itanu kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda ibihumbi ijana aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku bihumbi mirongo icyenda na bitanu igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda gusa damascene rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije abanyarwanda nta gihe runaka kigenwe cyo ko umuntu agomba kuba yahindutse pasiporo umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza bibiri na makumyabiri na gatanu ntabwo tuzamusubiza inyuma ahazaza azafata pasiporo nshya kugeza ibi bihugu byose bigize afurika y'uburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nk'itangura ekipe ya zamalek yo muri misiri yaraye yegukanye igikombe c'amarushanwa ya basketball africa league yaramaze indwi zibiri abera i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda yaradukurikiraniye isozerwa ry'ano mahiganwa ikipe ya zamalek yo mu misiri niyo yegukanye igikombe mu irushanwa rya basketball africa league ryari rimaze ibyumweru bibiri ribera mu nzu y'imikino ya kigali arena i remera ku mukino wa nyuma zamalek yatsinze union sportive de monastiri yo muri tunisiya amanota mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo itandatu n'atatu ni umukino waranzwe n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi dore ko aya makipe uko ari abiri yari ataratsindwa na rimwe kuva irushanwa rya bari ryatangira es monastiri niyo yatangira imbere zamalek iza kuyigaranzura agace ka gatatu karangira abasore b'abanyamisiri bayoboye n'amanota mirongo itanu n'atanu kuri mirongo itanu na rimwe kuva ubwo ntacyongeye guhinduka umukino uza kurangira zamalek ari itahukanye intsinzi y'amanota mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo itandatu n'atatu abakinnyi nka anas mahmud walter hodge omar hesham na bagenzi babo ba zamalek beretse radwan slimane ater majok na bagenzi babo ba us monastir ko byanze bikunze hagati y'ibikomerezwa hagomba kuboneka icyatwa kurushaho ubuhangange bwa zamalek bwatangiye kwigaragaza irushanwa rigitangira ari nabwo abasesenguzi b'umukino wa basketball bemezaga ko iri mu makipe yari afite amahirwe yo kwegukana igikombe ikipe ya zamalek uh, nabo bafite abakinnyi bakomeye cyane ba ekipe nationale anas mahmud na mohab mohab yasser akina muri under 18 ariko akina muri nba academy muri dakar afite experience cyane ihagije yo gukina kuri nivo yo hejuru ndakeka abo bakinnyi bazafasha ekipe ya zamale kugera gera kure muri irushanwa umwanya wa gatatu muri irushanwa rya basketball africa league wabaye wa petro de rwanda yo muri angola yawutwaye itsinze patriot basketball club yo mu rwanda amanota mirongo icyenda n'arindwi kuri mirongo itandatu n'umunani nyuma y'irushanwa irushanwa umukinnyi wa Arthur Hodge wa Zamalek niwe watowe nk'umukinnyi w'indashyikirwa muri irushanwa rya BAR ryari ribaye ku nshuro rya mbere amakipe cumi n'abiri niyo yari yaserutse mu cyiciro gisoza yari agabanyije mu matsinda atatu mu itsinda rya mbere harimo Patriot Basketball Club yo mu Rwanda US Monastir yo muri Tunisia Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar itsinda rya kabiri ryari rigizwe na Petro de Rwanda yo muri Angola AS Sali yo muri Maroc AS Police yo muri Mali na Forces Armées Police yo muri Cameroon mu itsinda rya gatatu harimo Zamalek yo mu Misiri, AS Douane muri Senegal, Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique na Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Tuboneyeho kubashimira kuba mutarakuye urushinge ku murongo wa radiyo yanyu Ijwi rya Amerika, mugakurikira imikino y'iri rushanwa rya Basketball Africa League kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro. Yari Claude Munyandinda muri Kigali Arena i Remera.
urakoze jean claude munyandinda kukungene wadukurikiraniye ivy'ino mikino kuva yagatangura gushika isozerwe ayagezeho mu gisata ca sport tuca tuyabandaniriza mu burundi aho imirwi ya flambeau du centre mu ntara ya gitega na bumamuro yo mu ntara ya cibitoke ariyo izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe c'umukuru w'igihugu itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu ntara ya kayanza uzotwara ico gikombe hagati iyo mirwi ibiri hazoheza serukira uburundi mu nkino za afurika zihuza imirwi yatwaye ibikombe iwabo confederation cup mu rurimi rw'icongereza ibindi na mugenzi wacu desire hatungimana inkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kuri uno w'imana niho zasozerwa mu ntara ya cibitoke umugwa bumamuru wari watsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe na vitara ku kibuga cyitiriwe intwari kuri uno w'imana bumamuru niwe yatanguye gutsinda vitara iragombora ariko urukino ruza kurangira ari ibitsindo bibiri kuri kimwe cya vitaro iyo migwi yaciye ihabwa umwanya w'inyongera minota mirongo itatu iza kurangira iyo migwi inganya ibitsindo bibiri ku bindi mu nkino zibiri zahuje iyo migwi vyaciye biba ngombwa ko hategwa za penaliti bumamuru icitahukana intsinzi ya penaliti zitanu kuri zine aha ibuganda mu ntara ya cibitoke urukino rwabereye akamwemwe kari kose ku bakunzi b'uwo mugwi kizigenza abo bumamuru hawuru vyamungu asanzwe akinira n'umugwi iserukiragihugu intamba mu rugamba amenyesha ko biteguye bikomeye kuva batsindwa urukino rwa mbere ari naco gituma batahukanye intsinzi icya mbere ni ugushimira imana kuko byari bigoye cyane bitaro yari dusindiye iwabo bibiri kimwe ariko ngaha twashoboye kubatsinda natwe biri kimwe mbere turarezita muri prolongation mbe n'imana iduha itsinzi muri penaliti donc ndishimiye cyane nongera ashimira abafanzi bacu abarongozi b'umugwi umukoca abakinyi bose kuko twitanze cyane imyimenyerezo kabiri ku munsi twese tugakosora utugetengete twose kandi dushira mu mugwi kugira ngo dushikire ngaha kandi inumero yacu turayishikira ubu kuraba finale rero turabe ko tutahukana intsinzi tugaca tuzana igikombe iwacu mu kibitoki mu ntara ya gitega naho hari haramutse hahurira imigwi ibiri ikebana cyane y'aho nyene gitega ariyo musongati na flambeau du centre musongati yerekanye urukino rwiza cyane irasumbira bimwe bikomeye flambo uwo mugwi umaze kubona ibitsindo bibiri abakunzi bawo bari bamaze kwizera ko ugiye mu rukino rwa nyuma ariko bari bibagiye ko urukino rw'umupira w'amaguru rumara iminota mirongo icenda ku musegonde wa nyuma w'urukino flambo di centre yabonye igitsindo ciyongera ku co bari batsinze mu rukino rwa mbere uwo mugwi ubona kuronka uburenganzira bwo guzokina urukino rwa nyuma omar nta kagero amenyereza flambo du centre akaba yamenyesheje ko habayeho imana mu rukino rutaboroheye nibaza icya mbere no gushimira imana alhamdulillah kuko urabona ko match itari yoroshe mba abahungu mwabonye ko bitanze gushika ku munota wa nyuma hama imana iradushoboza turarora icyo gitsindo kimwe cyari gikenewe nibaza yuko twakinye ntitwigeze tureka twagumye dukina umupira wacu hanyuma no kuyitanga kandi turashimira imana rwose kubona byashoboye gushoboka ko match ntiyari yoroshe nibaza yuko yuko icyo twagize nuko twakiye dushyiramo abataka benshi hanyuma dukina imipira miremire kuko twabona ko nabonye hari inyuma batameze neza hanyuma mu nyuma haraba deviyasiyo hanyuma umuhungu acaratsinda ni ugushimira imana itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu ku kibuga gatwaro mu kayanza mu burariko bw'uburundi niho urukino rwa nyuma ruzobera imbere y'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye vyamungu hawul wa mumamuru amenyesha ko naho umugwi wabo ari muto bizeye kuzotahukana igikombe bagaserukira uburundi mu makungu flambo disambre ni umugwi ukomeye cyane wishoboye ufise n'abakinyi bagezweho abakinyi baguzwe menshi abakinyi rurangiranwa ariko twebwe ibyo sivyo bituradishinga umuntu wese azokwiperezanta imbere yacu tuzomusatira vyanke vyanze tubibutse ko mwaka uheze icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo guserukira uburundi mu nkino za afurika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo cyari cyatwawe na musongati yo mu ntara ya gitega desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
akano ngaha duce dusozerera ibiganiro n'amakuru vya mbere twari tubafitiye muri kino gitondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro muri kumwe na joe diane ninahazwe yakoze fasile gebehu yegeranije amajwi yose mwumvise ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turaza kongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro tugiye kubandanya tubatunganiriza